muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi bacu mwiriwe nanone ni tomasi kamirindo basuhuza ijwi ry'amerika ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi muradukurikira ku mirongo migufi metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri umukuru w'igihugu cy'u Burundi evariste ndayishimiye yiteguye kwirukana abayobozi bose bakora ibinyuranye n'intumbero Burundi bwihaye yo guteza imbere abenegihugu
ibinebwe byose n'ishaka ntibyikangure dutegereza kugira igihugu cy'abatani ubuki hateza kuba abakozi mu burundi ubuzi ko ari ikinebwe ntaza muyobora umugumyabanga aya muhamuza muravuga ntibonkora ko kubera jende umugumyabanga amajwi acagenda ayo majwi turayahevye y'ibinebwe perezida ndayishimiye yabivugiye i bujumbura mu masengesho ategurwa mu mpera za buri kwezi n'umugambwe uri ku butegetsi cmdd fdd indege y'intambara yarashe mu murwa mukuru wa tigreya mekele ibisasu bimwe byaguye ku ishuri ry'inshuke muri angola amatora yo kuwa gatatu yitabiriwe na kimwe cya kabiri cy'abari bariyandikishirije gutora naho istanbul muri turikiya habereye tombola y'amakipe azahura mu irushanwa ry'igikombe cy'umupira w'amaguru rya europa league mbahaye ikaze muri aya makuru turayarambura mu kanya nyuma y'aka kaziki nk'uko nari maze kubibabwira rero mu ngingo z'ingenzi uyu munsi indege y'intambara yarashe imekele umurwa mukuru wa tigreya mu majyaruguru ya etiyopiya ibisasu bimwe byaguye ku ishuri ry'inshuke bihitana bamwe muri bo mu bana rero abategetsi ba tigreya barashinja leta ya minisitiri w'intebe abi ahmed ko ariyo yagabye icyo gitero fideli niyongabo aratubwiriye vuba televiziyo yo mu ntara ya tigreya yatangaje ko icyo gitero cabaye mu masaha yo ku mutaga no musi wa gatanu kuri iryo rerero cahitanye abana n'abakuze abandi barakomereka iyo televiziyo yatangaje amakuru y'abavyiboneye bavuga ko ico gitero cakozwe hafi y'isaha indwi zo ku mutaga mu masaha yo muri tigreya kw'irerero ry'abana bakiri impinja ryitwa red keys paradise ku mugwa mukuru wa tigreya mekele yerekanye amasanamu ateye agahinda y'abana n'abantu bakuze bacitse ibihimba by'umubiri yafashwe inyuma y'uko ico gitero kibaye ndaca abategetsi b'intara ya tigreya baravuga ko igitigiri c'abapfuye n'abakomeretse yamara umuyobozi w'ibitaro vyo ku mugwa mukuru wa tigreya mekele aider hospital kibrom gebreselasie yatangaje ku rubuga Twitter ko abana babiri bari mu bantu bane bapfuye amenyesha ko abandi bantu bakomeretse bariko barashika avuga ko gushika ubu abantu bari mu bitaro vyabo ari cumi na batatu itorokanizo ry'amakuru ryo muri amerika associated press ntiratohoza mu buryo bwigenga ayo masanamu ndaca abategetsi ba leta ya etiyopiya bavuze buno nyene ku vyagirizo vy'uko igisirikare cayo kigwanira mu kirere arico carashe kw'irerero ry'abana bakiri impinja ku mugwa mukuru wa tigreya mekele
tujye muri angola abantu bari munsi ya kimwe cya kabiri cy'abiyandikishirije gutora nibo bitabiriye amatora yabaye ejo bundi kuwa gatatu ishyaka mpera riri ku butegetsi ryizeye indi manda y'imyaka itanu fideli niyongabo arakomeza mu gihe ibirenga mirongo icyenda n'indwi ku ijana by'amajwi amaze guharurwa umugwi w'igihugu ujejwe amatora watangaje ku munsi wa kane k'umugambwe mpera wari imbere y'umugambwe ukomeye utavuga rumwe na leta byahiganywe unita n'amajwi mirongo itanu na rimwe ku ijana unita ifise amajwi mirongo ine n'ane n'ibice bitanu ku ijana niyo ibintu vyaguma uko biri perezida w'umugambwe uri ku butegetsi mpera joao lorenzo azoba atsindiye gusubira kuyobora angola mu kindi kiringo c'imyaka itanu umugambwe wiwe uzoba ubandanije kuyobora angola udahagaritse kuva ico gihugu kironse indaha yo kwikukira mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na gatanu naho umugambwe mpera witezwe gutahira intsinzi amatora yabaye ku munsi wa gatatu niyo yari yegeranye cyane mu mateka y'igihugu umugambwe utavuga rumwe na leta unita waragize intambwe zikomeye zitari bwibonekeza imbere yaho muzoba bubaye ubwa mbere umugambwe unita uzotuma umugambwe uri ku butegetsi mpera utaronka bibiri vya gatatu vy'ibibanza mu nama nshingamateka kugira bitume imigambi yawo irengana atangorane uzokenera ahubwo gushigikirwa n'abashingamateka bo mu yindi migambwe itavuga rumwe nawo radiyo ijwi ry'amerika tombora y'amakipe azahura mu irushanwa ry'igikombe cy'umupira w'amaguru rya europa league yabaye uyu munsi mu mujyi wa Istanbul muri Turikiya nanone Fidel Niyongabo umugwi A ugizwe n'amakipe ya Arsenal, PSV Eindhoven, Bodo Glink na FC Zurich. Umugwi B urimwo Dinamo Kiev, Rennes, Fenerbahce na AEK Larnaca. Umugwi C ugizwe n'amakipe AS Roma, Lodogore, Real Betis na Helsinki. Umugwi D urimwo Braga, Malmo, Union Berlin na Saint Gilloise. Umugwi Manchester United wo mu Bwongereza watsindiye igikombe cha Europa League mu mwaka wa 2017 uri mu mugwi E hamwe na Real Sociedad, Sheriff na Omonoia. Umugwi F ugizwe na Lazio, Feyenoord, Midtjylland na Sturm Graz. Umugwi G harimwo Olympiacos Karabag, Freiburg na Nantes mu gihe umugwi H ugizwe na Cervena, Svezia, AS Monaco, Ferencvaros na Trabzonspor. Tumenyeshe ko muri tombora y'ihiganwa ry'imigwi y'umupira w'amaguru yo ku rwego rwa mbere yabaye iya mbere mu mashampiyona ikinamo mu karere k'iburaya ya Ligue des Champions yabaye ejo kuwa kane umugwi A urimwo amayikipe ya Ajax Amsterdam, Liverpool, Napoli, Glasgow Rangers. Umugwi B urimwo FC Porto, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen na Club Brugge. Umugwi C ugizwe na Bayern Munich, FC Barcelona, Inter Milan na Pilsen. Umugwi D urimwo Eintracht Frankfurt, Tottenham Hotspur, Sporting CP na Olympique de Marseille, AC Milan, Chelsea, Salzburg na Dinamo Zagreb iri mu mugwi E. Umugwi F ugizwe na Real de Madrid, Leipzig, Shakhtar Donetsk na Celtic. Umugwi G urimwo Manchester City, Sevilla, Borussia Dortmund na FC Copenhagen mu gihe umugwi H ugizwe na Paris Saint-Germain, Juventus, Benfica na Maccabi Haifa.
muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ayo rero yari amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi ni mu dusange kuri youtube na facebook voa radiyo yacu amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari turayahera mu burundi umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye yiteguye kwirukana abayobozi bose bakora ibinyuranye n'intumbero uburundi bwihaye yo guteza imbere igihugu na bene cyo inkuru na tiyarive ndayishimiye ukorera i kigali mu rwanda perezida ndayishimiye yabishikirije kuri uyu wa kane mu masengesho asanzwe atunganywa mu mpera za buri kwezi n'umugambwe uri ku butegetsi cndd fdd yabereye i bujumbura ku ngoro y'uwo mugambwe umukuru w'igihugu akaba n'umukuru w'inama nkuru y'inararibonye mu mugambwe cndd fdd yagabishije abari muri uwo mugambwe bakora nabi abandi bakarira amaboko kuko bazi ko atawubakora ko mu gihugu ko bakwiye kubihagarika na cane cane ko benshi muri abo bamaze kumenyekana uvuze ngo turime tworo uzubona umudandaza yivye ifumbire akaja kuyinyegeza kugira ngo ntibikunde kandi ugasanga harimo idongozi mu banyegezaga ukaza ubona harose abarimyi mirongo ine kwijana ngo ifumbire yakenye inyegeje iyumvire ibitungwa biragwaye ubushikiranganje bujejwe uburemyi n'ubworozi ngo jya mu mukondora zose ntibagira ico mukora bibanze bipfe mpaka musa azaza ati ubu nyene gira iki nagira ndababwira ubu ibinebwe byose bishaka ntibyikangure dutegereza kugira igihugu cy'amatani ubuki hateza ko abakozi mu burundi ubuzi ko ari ikinebwe ntaza muyabona umugumyabanga aya muhamuza muravuga ntibonkora ko kubera agenda umugumyabanga amajwi acagenda ayo majwi turayahevye y'ibinebwe ndayishimiye kandi yamenyesheje ko abo bose bafise uruhara mu gusubiza inyuma iterambere rusange ry'igihugu binyegeje mu ndongozi zikomakomeye vuba bazobogozwa mu mabanga yabo yanavuze ko n'abamutega imitego bose kugira ngo ibyo yemereye abenegihugu ntibishigwe mu bikorwa bamaze kumenyekana bityo akizeza abenegihugu ko hari byinshi bigiye guhinduka mu burundi nuwari afise igitoro agaca kinyegeza hari umunsi twakinyegurira ndagira ndababwira hari umunsi bari bateguye manifestation kwa gatari kwa gatandatu ngo nyegeza igitoro cose ngo hanyuma ngo abantu bace bakibura ngo iyi weekend ngo hace ya manifestation ngo hashake bimwe nka bimwe vya 2015 ho imana kirambwira ati hariho abantu bapanze umugambi mubi n'inama yabereye kwa naka okay nca ndabajamwo bose igitoro cose twacugururiye iyo samedi ahubwo ntigitoro cabonetse aha kandi yamenyesheje ko amakosa menshi ashira mu kaga igihugu c'u Burundi asanga kogwa n'abategetsi bari mu nzego zo hejuru mu Burundi aho n'abanyamahanga baje mu gihugu kuhashora imitahe yabo bakwigiturire n'izo ndongozi bataranatangura n'ikibazanye bagahitamo gukuramwo akarenge hakiri kare naho abakurikiranira hafi politike y'u Burundi bavuganye n'ijwi rya Amerika basanga igihe kigeze ngo umukuru w'igihugu c'u Burundi yihutire gushira mu ngiro amajambo nk'ayo akunze gushikiriza bene gihugu kuko ari byo byotuma igihugu c'u Burundi cikura mu bibazo by'ubukene kimazemwo igihe kinini Dieudonne Bashiraho ishize ni umurundi yanonosoye ibijanye n'amategeko kuri mikro y'ijwi rya Amerika ariko haremerera ibintu abarundi ahandi akidoga ahandi akavuga ko ari hamwe n'abarundi kandi abarundi bamuziga ko inyishu kibaza mbega aho arinda arabivuga abibarira abarundi yuko hari abagomba gukuraho bariho abantu boba basumvye bari hejuru y'amategeko kumbure bamusumvye inguvu ku buryo agomba yuko abarundi barinda gushigikira ico ciyumviro araheze iminsi myinshi abivuga yarigeze kuvuga yuko munsi yiwe ata bantu afite bamufasha kenewe impinduka yimbitse kuko umugambi uriho wamaze gushingira ku kudahana ushingira ku bintu bijanye no kunyuruza amatungo ya leta kugira ngo umukuru w'igihugu abishike ko bizomusaba ukurinda ntibizomusaba kuja aramenyesha abagomba gukura ngo ndifuza kubakura ejo ndifuza kubakura hirya ejo aravye n'abo ahubwo bazoheza bamwitanga kuri ibyo Evariste ndayishimiye amenyesha ko kuri ubu hari izindi nguvu zigiye kongerezwa mu gutuma byose bihinduka ubujyajya bwarangwa mu ndongozi z'uburundi buja habona oyi ubu tugira twinjire umuntu wese atuzibira dutegerezwa iko nta nta yandi mayeri none tugire ubu ubwiyorobetsi bwabaye bwinshi bakiyorobeka abantu nindyarya ubwiyorobetsi uburyarya buri muri iki gihugu nta mwana avuka atagise kibayeho mu ijambo umukuru w'igihugu c'u Burundi yashikirije yemeje ko hari indongozi zikora urudandazwa rwa magendu aho hari n'abafashwe banyegeza isukari imaze iminsi yarabuze mu Burundi ndetse n'igitoro kugira ngo bakidandaza amafaranga y'umurengera akaba yamenyesheje ko kuri ubu abo bose bagiye gufatirwa ingingo akabasaba kubireka hakiri kare mwomenya ko iruhande y'umukuru w'igihugu yitabiriye ayo masengesho yari yitabwe n'abandi banyacubahiro batandukanye n'indongozi bakomoka mu mugambwe CNDD FDD Thierry Vendayishimiye ijwi ry'Amerika Kigali
radiyo ijwi ry'amerika mu rwanda umukuru w'igihugu paul kagame araburira abategetsi b'inzego z'ibanze batita ku bibazo by'abo bashinzwe yabivugiye mu ruzinduko arimo mu ntara y'amajyepfo n'iy'uburengerazuba eric bagira ubusa arakurikirana uru rugendo kimwe n'imbwirwaruhame ye ya mbere mu karere ka ruhango mu ntara y'amajyepfo kuri uyu wa gatanu nabwo umukuru w'u rwanda paul kagame yashimiye abo mu karere ka nyamagabe ku ntera bagezeho mu iterambere yizeje ko ibyo yabasezeranije muri iyi manda y'imyaka irindwi bigenda bigerwaho ariko ko bigomba kwisumburaho cyane mu bikorwa remezo bikiri bike umukuru w'u rwanda yanenze bikomeye abategetsi badakemura ibibazo by'abaturage bakazarindira ko ariwe uzabikemura perezida kagame yavuze ko ibyo byagombye kuba biva mu nzira ashingiye ku murongo igihugu abereye ku isonga cyihaye mu muvuduko w'iterambere utaye igihe cy'imyaka itanu ariko urambwira ubu mugiye kubikora wabujijwe n'iki kubikora igihe byari bikenewe byavugwaga kandi bigenda bigaruka buri gihe buri gihe buri gihe buri gihe ukabaza uti habuze iki hagire ugusobanura icyabuze iyo adashoboye kugisobanura ni ukuvuga ngo nta cyabuze uwabuze ni we wagombaga kubikora iyi mikorere ntabwo ariyo njye numva twasezeranye tuvuga buri gihe mu buryo bw'imikorere yacu nk'abanyarwanda ibyifuzo dufite byo gushaka gutera imbere byo kwihuta byo mu bibazo by'abaturage bagejeje kuri perezida kagame humvikanye ibyaba rwiyemezamirimo bahemukira abaturage aha inzego zose zagerageje gusubiza perezida kagame byagoranye kumwumvisha uburyo zitafashije abaturage kubona ibyabo hari n'abamubajije ibibazo byo kubona aho kuba nk'uyu mupfakazi wo mu karere ka nyanza nabanje mu mudugudu ndamutsinda njya mu kagari ndamutsinda njya mu rukiko rw'ibanze ndamutsinda njya mu rwisumbuye nyamirambo ndamutsinda nyakubahwa perezida wa repubulika nkaba nasabaga kugira ngo ndenganurwe mpabwe ibitunga abana banjye nanjye ubwanjye ndi umugore w'isezerano kwa nyakwigendera niyo Okay.
nsaba eugene Okay, okay.
mu karere ka nyanza ndacyabona kumvise kuri iki kibazo perezida kagame yategetse ko mu gihe kitarenze iminsi irindwi abo bireba bagomba kuba bakiboneye igisubizo bitaba ibyo umukuru w'u rwanda akacyikurikiranira wowe uri- mwicara aho gusa mugategereza u- u- uza kubageza mwe ntabwo mugera mu menya ikibazo cy'abantu cyangwa kuki utahereye kuri icyo kibazo yakugejejeho ngo urebe niba nicyo kintu kidahari nyakubahwa perezida wa repubulika namwakiriye kenshi kuri icyo kibazo ubwo n'ikindi aza kureba ko wakiriye kenshi urananirwa kumubaza n'ubuzima bwe n- n'abo bana n'imfubyi nabo uko bameze ndaza kubikosora nyakubahwa perezida wa repubulika ikibazo nenda hagira umuntu wungukurikiranira mu cyumweru kimwe ndaza kubaza ibyo uriya bivuga kuri iyo bagezeho niba mutaragikemura muraza kugira ibyago abantu birirwa babiruka inyuma kuzarinda banogoka nabo baka- eh?
kuva umukuru w'u rwanda yatangira uruzinduko rw'iminsi ine mu ntara y'amajyepfo no mu burengerazuba mu bibazo abaturage bari kumugezaho hakomeje kuzamuka amajwi y'abagore bavuga ko bari barashakanye n'abasirikare bikarangira abo basirikare babageretseho izindi nshoreke cyangwa se ugasanga hari n'abasirikare basezeranye ku mategeko ubugira kabiri nyakubahwa perezida wa repubulika nishimiye ko waje ino nkaba nkubonye kugira ngo unkemurire ikibazo cyananiye naje mu buruhukiro hagwa imvura nyinshi uratubwira ngo ntidutahe sinakurenganije twaratashye kuko kuko twangaga kunyagirwa nanjye ndakubohora ngo utahe ariko none nakubonye wigeze kuza kandi wamfite iki kibazo noneho ngiye kukibaza baramfata baramfunga kandi uribuka igihe waherukiraga ikatu ikibazo cyanjye rero mu magambo make nabyaranye n'umusirikare witwa ndamage maritini mwene ntabwoba na nyina nyirabaziga mfite agahinda tugufashe iki tugufashe icyo mumfasha nabyaranye n'uwo mugabo ndamageye yanga umwana umwana yacikiza amashuri kugeza ubwo yabaye umusazi kagufashe mubwira muha abantu bazagikurikirana urakagira amata nk'ayo waduhaye kagame paul kagame we tumaze kubyarana uwo mwana haziye turasezerana byemewe n'amategeko noneho rero ya nzu nabagamo mwari mwaranyubakiye tuyivamo njyanamuye noneho ubwo ngubwo isambu nari mfite turayigurisha kugira ngo twiteze imbere kuko numvaga nta bundi bufasha nari mfite tumaze gukira n'inka mu rugo afata wa mukobwa mugira umugore n'ubu aramutunze meya arabizi abayobozi bose guhera hasi umurenge wa cyanika arabizi ndakwinginze ndenganura nta rwego twagezeho Ibi kimwe n'ibindi bibazo umukuru w'u Rwanda arabishyira mu maboko y'izindi nzego agategeka ko zibikurikirana. Icyakora byashoboka ko uko atanze umurongo ku bibazo ategeka ko bihita bikemuka atari ko byose bikemuka kuko mu minsi yashize hagiye humvikana ibibazo abaturage bamugezagaho bamwibutsa ko yabaga yarabitanzeho umurongo. I Nyamagabe byagaragaye ko rubanda bari banyotewe kwegera umukuru w'igihugu Paul Kagame bakamugezaho ibibazo by'akarengane bagirirwa mu nzego z'ibanze ariko umwanya ubabana muto biteganijwe ko uruzinduko rw'umukuru w'igihugu rukomereza mu ntara y'uburengerazuba kuri uyu wa gatandatu aho azahura n'abaturage ba Nyamasheke na Karongi eh bagira ubusa ijwi ry'Amerika i Kigali
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda dukomereje aya makuru mu burundi ihuriro ry'ibikorwa nkundagihugu map burundi buhire rivuga ko mu gihe cy'imyaka itatu rimaze rivutse rimaze kugera ku byinshi birimo kugaragariza abarundi inzira igihugu ki- gikwiye kunyuramo kugira ngo kigere ku iterambere na demokarasi ibereye ejo kuwa gatandatu iri huriro rizashyira rizamurika ibyo rimaze kugeraho rizamukira rero rizamurikira rero rubanda ibyo rimaze kugeraho mugenzi wacu fidele niyongabo yabivuganyeho n'umuyobozi wa map burundi buhire pacifique emery igira neza
ibyo tuzoshimikira ko ahanini ni ibintu ah, nyamukuru bine icya mbere ni uko tuzovugana ah, n'abamenyeshamakuru ku bikorwa umuhari map urundi buhire umaze imyaka itatu ukora ku neza y'igihugu ku neza y'abarundi bose icya kabiri ni uko tuzonavugana ah, ku bijyanye no kwibuka amasezerano y'ubumwe bw'abarundi muzi neza yuko nayo nyine azoba kwije imyaka mirongo ibiri n'ibiri abarundi bayashize ko igikumu mbega ageze he ni iki cokorwa kugira ngo abarundi babandanye babana mu mahoro barekeze injyane cane cane bashirwamwo eh, n'abategetsi hanyuma ikindi ni uko tuzo- tuzovugana n'abamenyesha amakuru ku bijanye n'umutekano n'ivya politike n'ivy'ubutunzi vy'igihugu ico umuharima w'urundi buhire ubona cokorwa n'ikizoba hamwe ivyo bintu bidakozwe hanyuma eh, mu guheraheza tuzogaruka no ku bijanye eh, n'umutekano w'akarere hamwe n'ivyo nokwita eh, politike n'inyungu ziri mu karere la geopolitique de la sous-region aho tuzovuganaho nyene uruhagarara ibi i- ah, biduteye twebwe n'ingene tubona ingaruka mbi zishobora kuba mu gihe nk'ubu uburundi bwobandanya butavyifatamwo neza murazi yuko baherutse kurungika abasoda nko muri congo tuzogira ico tubivuzeko eh, n'ibindi vyinshi bijanye n'akarere muri make cyane iyo myaka itatu mumaze eh, umuhari wanyu ushinzwe n'ibihe mwashitse ko muri make cyane urakoze cyane ubwa mbere hoho kimwe mu byo twari twishinze ni uko twari dutegerezwa kwerekana neza inzira ya politike uburundi bwocamwo kugira bwogorore hamwe n'ingendo bwofata inyuranye cyane ingene uburundi busanzwe bugira politike ya demokarasi mu gihugu c'uburundi Ah, ico twise la politike de la renaissance du pays ni ukuvuga yuko hariho ingenda abarundi bose bo mu migambwe yose bagomba kwibanda nimba mu by'ukuri uburundi bugomba kogorora murazi yuko turiho tuvuga igihugu ca nyuma ku isi gikenye ivyo rero nti- ntabwo politiki igomba gukorwa nk'uko womenga igihugu kimeze neza hariho ingingo n'ingamba zigomba gufatwa Eh, ku masezerano y'abarundi ya- yarusha amavuze ko azohimbazwa ku munsi w'imana mukavuga n'ikibazo c'umutekano politike n'ubutunzi mu gihugu eh, n'umutekano mu karere muri make ni ibihe mwibaza ko muzoshikiriza abazoba bariko barabumviriza kuri ivyo bibazo Ah, bazoba bariko baratwumviriza ah, si ngomba kubivuga byose nta n'umwanya dufise ariko ahanini igikuru ni uko tuzokwerekana cane cane agatosi kari muri ariya masezerano mbere leta iriho ubu isa n'uyitayemera twerekana yuko ivyo bishobora kuzanira ingorane zikomeye uburundi kandi bisa n'ivyo byatanguye murazi yuko hari imigwi yafashe ibigwanisho murazi yuko hari abarundi bahunze ibi byose ni ingaruka zo kutubahiriza amasezerano y'amahoro y'iyarusha hanyuma naho kuri ibi bijanye eh, n'ubutunzi n'ivya politike n'umutekano mu gihugu c'uburundi biragaragara neza yuko ubu abatwara igihugu badafise iyo bagomba kukijana mu bijanye n'ubutunzi byabananiye igihugu kigenda kinyika eh, mu bijanye n'ubutunzi buri munsi ah, harabura amahera y'agaciro buri munsi harabura imiti abantu bivuza ko buri munsi abantu bararaswa abantu inzara irabica ibi byose tuzobigarukako mu buryo ah, bu- burambuye kugira ngo tuyage n'abamenyesha amakuru ico twebwe mu muharima w'urundi buhire tubona coba umuti kuri ibi bibazo muri make ico umuti ni ikihe mutagombye kuvuga vyinshi ko muzobivuga ejo muri make ico umuti ni uko ah, leta yofata umwanya igasoma viziyo ya map urundi buhire ku gihugu twese viziyo y'umugambwe ah, canke umuhari nico tuvuga tuti uwo twara wese atwaye uku twebwe twoshima abarundi boshima nico gituma dukwiye kumva yuko map urundi buhire ntiri ngaha kurondera abantu bayizamwo mu- nk'u- nk'imigambwe map urundi buhire twebwe tuvuga tuti umuntu mugambwe yose arimwo ntagomba kuza muri map burundi buhira ariko agire iyi viziyo y'igihugu banaze banayunganire ariko tuvuge tuti uburundi bugomba kogorora ah, duhebe ibi bintu Murakoze.
bitugira abantu bo hasi kurusha abandi bose bo ku isi murakoze turabashimiye nanje ndabashimiye rwose
igira hirya ariko madamu winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe ndi uw'ibihugu Eh, yego rata uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda binyozora nk'inka zabo Eh, ariko abirasi muhumurwa mana shofe wenda abona ashaka uri iwacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye Mie kwetu ni bugo.
reka da Ndiyo bugo.
Gwiki?
ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yabababababa yewe shafe twigende kombo tagisi yaje taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolencia Gloria.
ariko rero kombo taxi murabizi yuko inyura ku ijwi rya amerika buri wa gatandatu mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mwabyumvise ako kazi ke kadu- kadutegurira amakuru ya siporo n'imikino murayagezwaho na mugenzi wacu jean claude munyandinda mu mupira w'amaguru mu rwego rwo gushakisha itike yo kuzajya muri Algeria guhatana igikombe cya Afurika cy'ibihugu ku bakinnyi bakina muri za shampiyona z'iwabo uyu munsi ku wa gatanu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yanganyije n'ikipe y'igihugu ya Ethiopia busa ku busa mu mukino ubanza wabereye i Dar es Salaam muri Tanzania umukino wo kwishyura muri iki cyiciro cya nyuma cyo guhatanira itike ya CHAN uzabera mu Rwanda kuri stade Huye i Butare ukazakinwa ku wa gatandatu w'icyumweru gitaha ikipe izasezerera indi hagati y'u Rwanda na Ethiopia izaba ibonye uburenganzira bwo guhagararira aka karere ka Sekafa mu irushanwa rya CHAN rizabera muri Algeria mu ntangiriro z'umwaka utaha tunyarukiye mu mukino w'intoki basketball ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu hatangiye imikino y'akamaramaka cyangwa playoff muri shampiyona y'icyiciro cya mbere mu bagabo no mu bagore mu cyiciro cy'amakipe y'abagore ikipe ya reg basketball club irimo gukina na the hoops rwanda mu mukino watangiye saa kumi n'ebyiri ku kibuga cya ipr nyandungu mu wundi mukino ikipe ya apr basketball club irimo gukina na iprc huye ku kibuga cya kaminuza ya kepler mu kanya saa mbiri z'ijoro haratangira imikino ya playoff mu makipe y'abagabo ku kibuga cya ipr nyandungu ikipe ya patriot basketball club igiye guhura na tigers basketball club naho ikipe ya reg basketball club ikaba igiye gucakirana na apr basketball club ku kibuga cya kaminuza ya kepler kuri iyi ntera ya kimwe cya kabiri kirangiza amakipe agomba gutanguranwa gutsinda imikino ibiri mu mikino itatu yagenewe hanyuma kuri finale hakaba hateganyijwe imikino itanu ikipe izatanga indi gutsindamo imikino itatu ikazaba ariyo yegukana igikombe yari claude munyandinda i kigali
radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni claude munyandinda udushoreje aya makuru amakuru twababwiyemo ko umukuru w'igihugu cy'u rwanda paul kagame aburira abategetsi b'inzego z'ibanze batita ku bibazo by'abaturage bashinzwe yababwiye ati mushobora kubona ibyago niryo jambo yakoresheje yabivugiye mu ruzinduko arimo mu ntara y'amajyepfo n'iy'uburengerazuba mu burundi umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye yiteguye kwirukana abayobozi bose bakora ibinyuranye n'intumbero uburundi bwihaye yo guteza imbere abenegihugu we yabivugiye i bujumbura mu masengesho ategurwa mu mpera za buri kwezi n'umugambwe uri ku butegetsi cndd fdd muri etiyopiya nako mu ntara ya tigiri ariko ni muri etiyopiya nyine indege y'intambara yarashe mu murwa mukuru w'intara mekele ibisasu bimwe byaguye ku ishuri ry'inshuke dr kibron gebre selassie uyobora ibitaro by'imekele byitwa aider hospital yatangaje ku rubuga rwa twitter ko abana babiri bishwe hamwe n'abandi bantu bakuru babiri avuga ko bakiriye n'abandi bantu cumi na batatu bakomeretse abategetsi ba tigreya bavuga yuko iyo ndege ari iya leta ya etiyopiya muri angola abantu bari munsi ya kimwe cya kabiri cy'abiyandikishirije gutora nibo bitabiriye amatora yabaye ejo bundi ku wa gatatu ishyaka mpera riri ku butegetsi ryizeye indi manda y'imyaka itanu mpera iri ku butegetsi kuva angola ikibona ubwigenge mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na gatanu icyo gihe yakoronizwaga na portugal naho mu byerekeranye n'imikino na siporo mu rwego rw'irushanwa rya afurika ry'amakipe yi- akina imbere mu bihugu iwabo babyita can mu magambo ahinnye bitandukanye rero na kan I- uwo mi- imikino ya nyuma izabera muri algeria u rwanda na etiyopiya banganyije kimwe kuri kimwe i dar es salaam muri tanzania ndibwira yuko uyu mukino wabereye muri tanzania kubera ko etiyopiya hari yaba iri mu ntambara ariko simbizi neza mumbabarire ibyo ari byo byose umukino wo kwishyura uzabera kuri stade huye i butare ku wa gatandatu w'icyumweru gitaha hanyuma rero yaba u rwanda yaba etiyopiya izatsinda n'izajya muri can muri algeria nshuti zacu mwese uko mungana ndabashimiye cyane mugire wikendi nziza murakarama
It's an MP record. Dr. Mash Production Holy Seven Yours One Unasikiliza sauti ya Amerika Tusikilize sauti ya Amerika Ielewe, ielewe Nasikiliza sauti ya Amerika Tusikilize sauti ya Amerika Taarifa ya habari ya ukweli Ielewe, ielewe